bandanya kumviriza ijwi rya amerika radiyo ijwi rya amerika isamira na washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda no muri sitiyo ya cumi n'umunani muri kumwe na joy diane n'ahazwe ndongoye ibiganiro by'uno mwanya igishanga cyo mu kanyaru hari ahantu habi cyane ku buryo umuntu yakoroka akamigwa rwondo rukamurenga hejuru amazi yakugera kakanakana ukagenda uraba hejuru ari ahantu utabona mpuzu wazitwara ku mutwe
abo ni bamwe mu barundi baheruka kwirukanwa mu gihugu cy'u rwanda bagirizwa ko bahaye indaro abaja gutera umutekano muke muri ico gihugu iyo nkuru y'ingene bavanywe mu rwanda bashikanwa mu burundi turayigaruka ko handi hato mube hagufi y'amaradiyo yanyu ariko mbanze ndabwire muri make ko perezida wa sudani y'epfo salva kiir yemeye guhagarika imibabaro abanyagihugu arongoye barimwo mu ijambo yashikirije mu ntango y'ibindi biganiro yagiranye n'uwo batavuga rumwe riek mashar kuri uno wa mbere i khartoum ni muri sudani kiir yari yarabonanye na masha mu ndwi iheze ku murwa mukuru wa ethiopia addis abeba ariko nta masezerano yabonanye muri uyo mubonano yabonetse muri uyo mubonano muravyibuka perezida kiir yavuze ati ndugure twamugina naravuze akatari gake ko numva imibabaro y'abantu bacu kuko mbana nabo kandi ndazi ubutunzi bw'igihugu cacu ndazi isoko kandi ndabona isoko kandi ndabona imibabaro mu maso yabo kubw'ivyo naje kurangiza iyo ntambara idakenewe mu gihugu ndugaye twamugina kiri ivyo yabivugiye Khartoum nk'uko nari ndabivuze perezida Yoweri Museveni wa Uganda ari Khartoum gufasha muri ivyo biganiro yemeje ko agiye gukorana n'abategetsi muri ako karere kugira ngo intambara muri Sudani y'Epfo ihagarare aha mukamenya ko abantu bashika ku miliyoni zibiri bamaze guteshwa ingo zabo muri Sudani y'Epfo iyo ntambara igira ikwize imyaka itanu hagati y'abasirikare ba leta hamwe n'abarwanya ubutegetsi abandi miliyoni zibiri bahungiye mu bihugu bibanyi kuva iyo ntambara yadutse mu mwaka wa bibiri na cumi na gatatu igisata c'ishamwe mpuzamakungu onu hinerwa gifasha impunzi z'abanyepalestina ejo ku munsi wa mbere nticabashije gutororokanya amafaranga gikeneye ivyo bica bituma kitagishobora kurangura porogaramu zaco bivanye n'uko leta ya trump yagabanije amafaranga atari make y'imfashanyo yahora yifashisha nyuma y'inama y'abatanga imfashanyo yo mu kwezi kwa gatatu yatorokanije imiliyoni ijana z'amadolari hakiyongera ko izindi miliyoni ijana zatanzwe n'ibihugu vya Arabia Saudite na Qatar ico gisata kiracakeneye izindi miliyoni amajana abiri na mirongo itanu z'amadolari yo gufasha impunzi z'abanyepalestina barenga miliyoni zitanu n'ibihumbi amajana atatu bahungiye mu karere ka Gaza ni mu ntara ya Cisjordania Yorodaniya Libani hamwe na Siriya abafasha ico gisata unegwa bafise ubwoba rero ko ugukena kw'imfashanyo gushobora no kuzodindiza ibindi bikorwa bitari bike kandi bigatuma n'umutekano muri ako karere usubira inyuma radiyo ijwi amerika isamira na washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda mu burundi muratwumva ku mirongo migufi ya short waves kuri metero mirongo ine na zitanu na metero mirongo itatu na rimwe hamwe na metero mirongo ine na rimwe aho ni ku mutaga no ku gitondo ku mugoroba ni kuri metero cumi n'icenda na metero mirongo ibiri na zibiri mu gihugu cy'u rwanda aho turi kuri fm ijana kane n'ibice bitatu ubundi buryo mushobora kumva ko iradiyo yanyu mukunda ni kuri we zitatu akaburungu radiyo yacu vewa akaburungu komu na facebook vewa radiyo yacu ikiganiro mwumvise ko ari iwanyu mu ntara
iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara ni ikiganiro kibashikiriza amakuru avugwa ahanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri tanzania mu rwanda muri uganda no muri repubulika iharanira demokarasi ya kongo iwanyu mu ntara na karyo ijwi rya amerika riha umunyagihugu aho aherereye ku gatumba mu ikambi kugira yagira abandi uko abayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose iwanyu mu ntara n'icanyu turahera mu gihugu cy'u rwanda aho urugereko rwihariye ruburanisha ibyaha ku rwego mpuzamakungu n'ibyaha byambukiranya imipaka mu rukiko rukuru rw'u rwanda ruri i nyanza ni mu majepfo y'igihugu rwatanguye kumva urubanza rw'itsinda ry'abantu mirongo ibiri na batanu baregwa ivyaha vyo gushaka kugira nabi ubutegetsi bwa kigali ku munsi wa mbere umucamanza ntiyaburanishije urubanza mu mizi kuko havutse ibibazo vy'abadafise amadosiye n'ababunganira inkuru tubazumenyesha amakuru wacu eric bagira ubusa amakuru yatangiye gucicikana mu rukerera rwo kuri uyu wa gatatu ku mbuga nkoranyambaga no mu binyamakuru bikorera kuri interineti hano mu rwanda aravuga ko mu ijoro ryo ku itariki cumi n'icyenda z'ukwezi kwa gatandatu rishyira kuri makumyabiri abantu bitwaje intwaro zirimo n'imbunda bateye mu murenge wa nyabimata akagari ka nyabimata umudugudu wa rwerere mu karere ka nyaruguru mu majyepfo y'u rwanda bica abantu babiri bakomeretsa abandi bantu benshi barimo n'umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa nyabimata bwana vincent nsengiyumva biravuga ko uwo muyobozi w'umurenge yaba yarashwe ku ijosi bakamukomeretsa ayo makuru yakomeje kuvuga ko abateye baba bashimuse bamwe mu bantu bari mu gace bagabyemo igitero mu bashimuswe birakekwa ko harimo abakozi ba koperative yo kubitsa no kugurizanya izwi nk'umurenge sako nyabimata bayirindiraga umutekano biravugwa kandi ko abagabye icyo gitero basahuye santere y'ubucuruzi ya rumenero bagatwara bimwe mu bicuruzwa byari muri za butiki uretse ibyo kandi hari amafoto yakomeje gucicikana ku mbuga nkoranyambaga nka whatsapp y'imodoka na moto bivugwa ko zatwitswe n'abateye nyabimata biravugwa ko imodoka yatwitswe yari iy'umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge banatwika icumbi yabagamo naho moto yo ngo yari iy'uwitwa havugimana bakunze kwita nyangezi muri ako gace amakuru agaragara mu bitangazamakuru bya hano mu rwanda nk'ikinyamakuru umuryango akadomo rwa aravuga ko abateye baturutse mu ishyamba riri ku mupaka w'u Rwanda n'u Burundi bakambukira mu cyayi bagahungukira ku murenge wa Nyabimata nyuma mu guhunga ngo basubiye iyo bari baje baturuka i Burundi hamwe n'abantu bashimuse nabo umubare wabona n'ubutaramenyekana itangazo rigenewe abanyamakuru rishyizwe ku rubuga rwa polisi y'igihugu mu masaha make ashize riremeza iby'aya makuru riravuga ko mu ijoro ryakeye ryo ku itariki cumi n'icyenda z'uku kwa gatandatu mu masaha ashyira saa sita z'ijoro abagizi ba nabi bitwaje intwaro bataramenyekana bateye mu karere ka nyaruguru mu murenge wa nyabimata mu kagari ka nyabimata mu mudugudu wa rwerere iri tangazo rya polisi y'igihugu riremeza ko abateye barashe abantu batanu babiri barapfa naho batatu barakomereka barimo umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge riravuga ko abakomeretse bajyanwe ku bitaro bya munini biri muri nyaruguru aho bari kwitabwaho n'abaganga iri tangazo rya polisi y'igihugu naryo riremeza amakuru ko abo bagizi ba nabi banatwitse imodoka y'umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge banagerageza gusahura sako ya nyabimata ariko ntibashobora kugira icyo batwara polisi iremeza ko abo bagizi ba nabi banateye muri santire y'ubucuruzi ya rumenero bahiba ibintu bitandukanye byiganjemo ibiribwa nshuti bakunze ibiju rya amerika muradutunga ivyuma ntibisezerana murumva ko inkuru muriko murumva atariyo twari twababwiye ariko ivyo vya bamwe barungitswe mu burundi barungitswe mu burundi turaza guhava tubigarukako ivy'ico gitero kuko hariho abariko barasubizwa mu gihugu c'uburundi bagirizwa ko babitse abagizi ba nabi bakoze ico gitero ariko nyabuna ni ubu- tugaruke ku nkuru twari twababwiye aho urugereko rwihariye ruranisha ivyaha ku rwego mpuzamahanga n'ivyaha vyambukiranya imipaka mu rukiko rukuru rw'u rwanda rwa- ruri i nyanza mu majepfo y'igihugu rutashoboye kumva urubanza rw'itsinda ry'abantu mirongo ibiri na batanu baregwa ivyaha vyo gushaka kugira nabi ubutegetsi buriho mu rwanda mugenzi wacu erike bagira ubusa iyo nkuru niwe tuyibaza abaregwa bose abagabo n'abagore uko ari makumyabiri na batanu bagaragaye mu cyumba cy'urukiko rukuru ruri i nyanza mu majyepfo y'u rwanda bari mu mpuzankano y'iroza iranga abagororwa kubera ubwinshi bwabo byabanje kugura umucamanza kumenya buri umwe mu mazina maze abategeka kuva mu myanya bari bicayemo bagenda bicara bakurikije uko yagenda agahamagara buri umwe mu mazina muri makumyabiri na batanu batatu gusa nibo bagaragaye bunganiwe mu mategeko abandi hafi ya bose baraburana biyunganira ni abantu baturuka mu mpande zitandukanye z'igihugu barimo n'abaturuka mu murwa mukuru w'u rwanda kigali barimo abo bigaragara ko ari abasaza n'abakiri bato ubushinjacyaha bubakurikiranyeho ibyaha byo kurema umutwe w'abagizi ba nabi ubugambanyi bugamije kugira nabo ubutegetsi buriho n'ibindi bamwe hari ibyo bemera ko babikoze abandi bagatsemba icumi muri makumyabiri na batanu baregwa barabihakana bakavuga ko icyo bemera ari uko bamenye amakuru y'umugambi wariho ntibayatange abandi icumi kandi nta cyaha na kimwe bemera mu byo baregwa uwabimburiye abandi kwemera ibyaha ni madame rose mukamurenzi wabwiye umucamanza ko abyemera akabisabira imbabazi ntiyarondoye icyaha ku kindi mugenzi we basabose yavuze ko yemera icyaha kimwe cyo kwambutsa grenade azikura muri repubulika iharanira demokarasi ya kongo azizana mu rwanda uwitwa bizimungu nawe yemera ko yambukije imbunda mu rwanda yikuye muri kongo ni mu gihe kandi uwitwa nshimiyimana we yemera ko yambukije ibiyobyabwenge ntiyatanga amakuru kuri za gerenade zaje kubigaragaramo muri aba baregwa hari abagaragaje ko batarabona dosiye zikubiyemo ibirego ubushinjacyaha bubarega ubushinjacyaha buhagarariwe na bwana ndibwami rugambwa na mugenzi we bwabwiye urukiko ko ari uburenganzira bw'abaregwa guhabwa dosiye bakabona uko biregura busaba ko urubanza rwasubikwa abaregwa bagahabwa dosiye bagategura urubanza umucamanza arisa umurisa uburanisha uru rubanza yibukije ubushinjacyaha ko aribwo bufite inshingano zo kubashyikiriza dosiye bwasubije ko ku manza zihuriweho n'abantu benshi ubwanditsi bw'urukiko aribwo bukurikirana ko amadosiye yageze ku baregwa bubanje kuyanyuza kuri gereza bafungiwemo abanyamategeko bunganira bamwe mu baregwa barimo metre antoinette mukamusoni basabye urukiko kwimurira urubanza ku yindi tariki ariko atirengagije ko abo bunganira bamaze igihe kirekire bafunzwe basaba ko urubanza rutazafata igihe kirekire rutaburanishwa metre mukamusoni yanazamuye ingingo y'uko uwo yunganira yamaze igihe afunzwe binyuranije n'amategeko umucamanza yasobanuye ko muri rusange hasigaye ukwezi kumwe muri uyu mwaka kuko hazabonekamo ukwezi kwa munani kw'ikiruhuko ku bakozi b'ubutabera avuga ko agomba kubaha umwanya uhagije bagategura urubanza kandi bagashaka ababunganira kubunganira ku buryo umunsi urubanza ruzasubukurirwaho ntawe uzagira indi mpamvu yitwaza icyagaragaye abaregwa hafi ya bose baragaragaza ubushake bwo kuburana vuba urubanza rukava mu nzira uwitwa jean damascene basa bose yahise yaka ijambo maze avuga ko kuri we asa n'ubirenganiyemo ati namaze igihe kinini mfungiye ahantu hatazwi bigaragara ko abasomye dosiye zabo ari bo benshi kandi buri wese ni gatozi kuri dosiye ye ubwo rero ubwo ari benshi basomye dosiye twaburana abandi bakazaburana ikindi gihe ati kuko buri wese ibyo aregwa arabizi ati mwaba mwongeye kumpohotera abanyamategeko amategeko nabo bahise bongera kugaragaza impungenge ko umucamanza ashobora gutanga igihe kirekire ku bantu bamaze igihe kinini bafunzwe undi mu baregwa nawe yahise yaka ijambo aratambuka imbere y'umucamanza amubwira uko yafashwe agafungwa binyuranije n'amategeko ati subika ry'uru rubanza rirambangamiye nafashwe mu kwezi kwa gatanu umwaka ushize na cid bahita bamfuka ibintu mu maso namaze amezi atanu mfungiwe ahantu hatazwi umuryango wanjye warakoze ikiriyo uzi ko ntakiriho ati birabaje kuba uyu munsi ubushinjacyaha budufunze butaramenye ko harimo n'abadafite dosiye ati ni uburyo bwo gutinza urubanza yasoje asaba ko urubanza rwaburanishwa vuba byabaye ngombwa ko umucamanza yongera kubaza umubare w'abadafite amadosiye maze batandatu bahagurukira icyarimwe buri wese agenda amubaza ku gihe yifuza yakoresha mu gutegura urubanza mu gihe yabona dosiye umucamanza yongeye kwibutsa ko nyuma yo gutegura urubanza nta n'umwe uzongera kuzamura iyi ngingo yo kutabona dosiye no kutunganirwa mu rukiko umwe mu baregwa madame nyiraneza yabwiye urukiko ko yifuza ko umugabo we yazatumizwa mu rukiko akaza agasobanura ibyo aregwa kuko ngo umugabo we ari we wabikoze ubushinjacyaha buvuga ko umugabo w'uyu mugore bwana Vincent Sengamungu ibyo yarezwe yakatiwe n'urukiko rwa Rusizi ku rwego rwa mbere kandi ko bitandukanye umucamanza yasabye ko dosiye yamuhannye ubushinjacyaha bwazayishyikiriza urukiko cyane ko bwemeza ko ibyo bombi baregwa bijya kugirana isano muri aba baregwa ijwi rya Amerika asanzemo na bamwe yigeze gukoraho inkuru bigeze kuburirwa irengero aba barimo witwa francois bavugirije wabuze ku itariki ya makumyabiri n'eshatu z'ukwezi kwa gatanu bibiri na cumi na karindwi icyo gihe amakuru twahawe n'ababibonye ndetse n'abo mu miryango yabo n'uko babatwaraga mu modoka za gisivire zabaga zirimo abashinzwe umutekano bambaye sivire muri rusange iri tsinda ry'abantu makumyabiri na batanu barererwa ibyaha byo kurema umutwe w'abagizi ba nabi ibyaha by'ubugambanyi bugamije kugira nabo ubutegetsi buriho n'ibindi barererwa gukoranira bya hafi n'umutwe wa fdr ubarizwa muri repubulika iharanira demokarasi ya kongo udacanwa n'ubutegetsi buriho mu rwanda barerwa kandi gukoranira bya hafi n'abo mu ihuriro rnc naryo ryashinzwe n'abahoze ari inkoramutima z'akadasohoka mu butegetsi buriho ubu nabo badacana uwaka nabwo nakwibutsa gusa ko bamwe bemera bimwe mu byaha abandi bakabihaka n'iburanisha ritaha ryimuriwe ku itariki ya cumi n'umunani z'ukwezi gutaha kwa karindwi akabagira ubusa ijwi rya amerika inyanza mu majyepfo y'u rwanda erika bagira ubusa arakoze cyane kandi twongere dusabe imbabazi ku nkuru yari yagiyemo itariyo ariko rero muri iyo nkuru nayo nyine yari yagiyemo itariyo mwari mwumvise igitero cyakozwe aho bagarutse ku bitari bike mu bariko barirukanwa rero mu gihugu cy'u rwanda hariho abagirizwa yuko baba baracumbikiye abaje guhungabanya umutekano muri ico gihugu cy'u rwanda inyuma y'abagera ku majana ane bamaze kwirukanwa kuva kuwa gatandatu abagera kuri mirongo ibiri na batandatu nabo baraye birukanywe aho bambukiye mu ruzi akanyaru bamwe mu bavuganye n'ijwi rya amerika barasaba ko mu kwirukana hokurikizwa amategeko ko birukanwa nabi cane reka umenyesha amakuru ijwi rya amerika ingozi jean bosco ndarurinze abidusigurire abarundi bamaze kwirukanwa mu gihugu cy'u rwanda kuva ku munsi wa gatandatu kugera kuri uyu wa mbere baharugwa ku majana atatu na mirongo ine n'umunani baba abaciye muri komine ya ntega canke ku mupaka wa gasenyi nemba winjira mu gihugu cy'u rwanda uciye muri komine ya busoni basigura kumwe irungikwa ryabo ngo hari ahantu ngo tugiye ngo kubagira akanama ngo kubera ngo umutekano muke ngo wabereye ngo mu ntuze ngo i burundi wanyu noneho tukagenda tugira ngo turahita dusubira inyuma badufashe nubwo nta wasubira inyuma baduhereye nko mu masaa munani y'ijoro saa cenda saa kumi saa kumi n'imwe baca batujana nyine ahantu bita ku kagari tugezeyo nta wongeye kuhava twese baciye badufata bamaze kutugwiza bahita batujana ku murenge twiriweho bagiye kuturekura bavuga ngo batujane ngo ku kanyaru ngo batwambutse nko mu masaa kumi n'igice mu baciye muri komine ya ntega hari abashyitse mu gitondo cya kare ku munsi wa gatandatu n'abashyitse ku mugoroba w'ijoro uwo munsi nyene bose bajabukijwe uruzi akanyaru ariko abo ba nyuma baranegura uburyo bambukijwe igishanga cyo mu kanyaru hari ahantu habi cyane ku buryo umuntu yakoroka akamigwa igondoro ukamurenga hejuru ubwo bigiye kugeraho abana bakabatwara ku bitugu abandi bakagenda mbese ku buryo twasanga twese ari nk'ibishanga gusa ubwo tugiye kuza nyine twavuze ati ni imana itwihereye nawe ubundi bashaka ko dupfa twese twagira duherereyo bashaka no nko kuduhonerezayo igishanga cya amazi yakugera kakanakana ukagenda wa- uraba hejuru ari ahantu utabona umwenda wa impuzu wazitwara ku mutwe kubera ayo bavuga ko baboneye muri ibyo bishanga by'uruzi akanyaru hari icyo bifuza ku bandi baba bagiye kwirukanwa akana kamwe niko kaguye mu mazi ariko imana yarakinze barakaroba bakavanamwo nagwaye na malariya kubera ko imbeho n'amazi twari twahuye nayo muri ayo- muri ayo- muri uwo mwonga nagwaye na malariya ngo nuko nari mfite utunini nari naraguze nari naribikije nari nariziteganyirije niko n'abandi ndarya nabasabira yuko ba- babirukana neza bakabacana ku byambu bi- bimeze neza nko kuri duwani canke babacane muri kinyovu niho ngo ho- hoho ha- hamaze gukamuka nayo twebwe aho baducanye amazi ntabwo yari bwatembuke kubera imvura yabaye nyinshi abaturuka mu makomine atandukanye y'intara ya kirundo bose baraheza bakarungikwa mu miryango yabo bagishika abajejwe intwaro bavuga ko basanzwe banduza imfungurwa zo kugarukira ku batishoboye izo zikaba arizo zizoba zirasahiriza abo birukanwa mu baturuka mu zindi ntara hari abacumbikiwe ku biro vy'intara ya kirundo bashitse kuri uyu wa mbere inyuma y'iminsi ibiri bari bamaze bacumbikiwe na komine ntega bavuga ko baruhijwe n'urugendo bagasaba gufashwa haba gushika iwabo n'inyuma yaho nuko nasaba ko leta yashobora kudufasha kuko aho twari turi mu rwanda ibyo twakoze barabitwambuye no mu kwambuka ako kanyaru mu gutwambutsa ako kanyaru twatanze ama- n'udufaranga twari dufite twari twakoreye dukoresheje isuka baradutwambuye ngo tu- kugira batwambutse icyo twasaba ni uko baduha ubufasha ku buryo tugomba kuba twagira n'iwacu kandi nanone bakazaduha ubufasha bakadufasha Ku ngo- ni ukuvuga ngo nubwo tugiye kuva ahangaha tujyeyo tuzashika utwo baheye two barimye nabo ubwabo tuzagira gute Kudu- kudusaranganya nanone tubisa nk'uko tuzaba tugiye kubagora ariko nuko twasaba ko leta yagira iki icyo yadufasha natwe kugira ngo tuzagire gute tuzabone natwe icyo tuzogera umuhanuzi wa buramatari w'intara ya kirundo ajejwe imico kama n'imibano remi bigera umusase avuga ko intara ya kirundo iriko irarondera uko abo bo mu zindi ntara boshikanwa mu ntara baturukamwo mu kirundo mu buraruko bw'uburundi jean bosco ndarurinze ijwi rya amerika jean bosco ndarurinze twe tubandaniriza ku kiyago c'abanyedini hano munsi mugenzi wacu diane ndonse n'abatumire bari kumwe i bujumbura bagaruka ku kungene ukwemera no ku vyerekeye ubumenyi vyo- vyoja birafashanya atagikumira ikindi reka banza tubwira abatumire bari kumwe dutangure twakira abatumire buno munsi umuhinga mukaba n'umuganga mu gisata cyo gukora abantu kandi mukaba n'umwigisha muri kaminuza y'u Burundi karayuba richard turabaramukije mwaramutse ego patiri riboire kagabo eh, namwebwe nyine mukaba n'umwigisha muri kaminuza no muri grand seminaire namwebwe turabaramukije mwaramutse neza Sheikh Haruna Nkunduwiga umwe mu ndongozi z'abayisilamu mu Burundi musanzwe mukora no mu gisata c'inyigisho namwebwe turabaramukije barabamakije turamutse n'abatukurikira Egome na je ndaramukije mwebwe mwese muriko muradukurikirana ku ijwi rya Amerika aho tuza kuvuga ku bijanye no kunywanisha ubumenyi hamwe no kwizera ko mu mana Professor Karayuba musanzwe muri n'umu témoin de Jehova yegome eh, musanzwe muri n'umuganga mbega ubumenyi burashobora kujana hamwe no kwizera k'umuntu aba asanzwe afise yego cyane birashobora kujyana kuko kuba mbaye umwigisha muri faculté de medicine ubu haciye ikiringo cy'imyaka mirongo itatu n'umwe kandi muri icyo gihe nari nari mfise kwizigira no gukunda imana ntibyigeze bimbuza kurangura igikorwa cyanjye ahubwo byarushirije kumfasha kugira ngo mfate abarwayi neza hanyuma ndabavure nk'uko bikwiye Mm, nta ngorane mugeze mugira muri icyo ntabwo gisata ari nigeze nkubwira ahubwo kugira ukwizera biratuma umuntu agira agatima ko gukunda abarwayi Mm, ego patiri riboa kagabo uh, musanzwe namwe muri n'umwigisha mbega ko uh, muri mu banonosoye inyigisho zijanye na filozofi uh, mwoducira ku mayange ingene uko kwemera uno munsi bamwe ivyo bizera bibagora gushira mu buzima basanzwe babayemwo mu vyo basanzwe bakora eh, mwebwe ivyo mwe mubivuga ku iki mu majambo make ingene uko kunywana gushoboka kubwo bumenyi hamwe eh, no kwizera Eh, murakoze Eh, ko bigora kunywanisha kwizera n'ubumenyi ibyo si by'ubu si by'ubu gusa byamyeho mu by'abantu mu kuntu abantu bigenza eh, byaramyeho ariko n'ukujanisha ukwemera be mu kwizigira mu mana be n'ubu- n'ubumenyi nabyo nyine byaramyeho abantu rero bamye barimwo iyo migwi ibiri bamwe bazi ko ubumenyi ari ikintu gihambaye mugabo bakabifatanya no kwizera imana abandi nabo kumbure baca bagira bati ntibijyana ibyo biratandukanye birahushanye mbere kimwe kiragwanya ikindi ariko rero eh, hakaba rero na- na- n'abandi baguma ba- batazi neza icyo botora icyo ari cyo ariko rero ibyo si by'ubu ni- bimaze ni kuva abantu biyumvira abantu biyumvira ni ukuvuga kuva abantu bariho mu by'ukuri ego Eh, she haruna nkunduwiga mwebwe muri umwe mu ndongozi z'abayisilamu hano mu burundi mbega uko ubumenyi bwagiye buratera imbere ntacyo buhindura ku kwizera kwanyu cyangwa ukwizera kuraheza kugasubira inyuma bivanye n'ingene ukwizera kugenda kuratera imbere murakoze kuri icyo kibazo eh, eh, nibyo ko eh, ndi kumwe n'abantu b'abahinga ariko nagira nabwire ko ukwizera n'ubumenyi birafatanye birajyana umuntu yizera ateza n'imbere ubumenyi kuko ubu ukwizera twizera imana ubumenyi bugatangwa n'imana ari nacyo gituma meza nkavuga nti nka twebwe nk'abayisilamu ubwa mbere ho kugira ngo turondere n'ubumenyi mu gitabo dukurikirana cera na korowani mu kigabane ca mirongo icenda n'indwi eh, utanguriye mu mirongo umurongo wa mbere gushaka ku murongo w'ishira kane gatanu imana itubwira iti rondera ubumenyi murondera ubumenyi hanyuma intumwa y'imana nayo eh, muhammad imana muhammad w'imperezagiro akabwira ati murondera ubumenyi we yari mu mu gihugu cya arabiya sawudite ati murondera ubumenyi gushika mu bushinwa uvuga ku- kure cyane rwose hashoboka nubwo rero ko kwizera n'ubumenyi ahubwo bira- birafatanye birajyanye iyo wizera bigutuma n'ubumenyi butera imbere kuko mu gitabo twemera harimo ibintu byinshi cyane rwose abahinga bariko baratora ubu mugabo imana yaduhishiye urekera cyane rwose Mm, ni kuvuga hatanguye ubwo bumenyi cyangwa ubushakashatsi bukorwa buza kwemeza ibyo mwe muba musanzwe mwizera canke ukwi- ubushakashatsi bwinshi buriko burakorwa buza kwemera ibyo dusanzwe twizera kuko n'ibyo imana yavuze imbere y'uko ubwo bushakashatsi buha imbere y'uko umuntu abaho Mm.
urumva ni ibintu byabaye imbere y'uko umuntu abaho urumva rero umuntu yaje gutora ubwo ubuhinga buriko buraboneka ubu yaremwe n'imana hanyuma imana ibyo byose nabyo twese turatora iyo yari afise ku rutonde nyine yabitegekanije ingene bizoza ibyo itategekanije ntibizobaho kandi ibyo ishatse ko bitabaho nabyo naho wogira ubuhinga bumeze gute ntushobora kubishikako burya ntabyo ubumenyi bushobora gutora bushobora gushikako muga bishobora kuba bitajanye no kwizera no kwemera kw'abantu Eh, Murakoze Professor Karayire, cyane.
yego.
nk'uko shehe ariko arabivuga Mm, imana hariho ibintu byinshi yari yareretse abantu imbere y'uko abashakashatsi babitora dufate nk'akarorero mu gitabo cya yobu yego havuga yuko isi yenena mu kirere aho ibyo abahinga babitoye haciye imyaka n'imyaka bibiriya yaramaze kubyerekana aha turiko twenena mu kirere rero isi yenena dans l'espace Mm, ni ukuvuga yuko eh, ntacihagazeko yego isi isi ntacyo ihagaze kiri muri espace Mhm.
yego iri muri voie lactée iri kumwe ni- ni- n'ibindi bigenda juru kimwe cyose kizunguruka kuri orbite yacu ni ukuvuga ku muzingi wacu kandi nta kigongana n'ikindi abahinga rero baratoye de loi mathématique loi mathématique sinzi ngene nto bivuga uburyo babiharura bagasanga ikintu cyose kiri mu kibanza cyacu ibyo bintu rero birerekana yuko hariho umuntu afise ubwenge kudusumbya imana ifise ubwenge kudusumbya yoyo yabiremye kimwe cyose ikagishyira mu kibanza cyacu dufate nk'akarorero hamwe ba- abahinga bavuga yuko hamwe izuba ryotwegera n'akamirimetire na kamwe isi yose yocirimbuka imana ntiyari kubisobanurira ubwoko bwa israel kuko nta nti- nta mikorosikope zari bwabeho ngo bamenye amaba- eh, amamikorobe n'ibindi ariko mu buryo bu- burashe butomoye bworoshe yababwiye ati kora iki muzogira ubuzima bwiza urabona rero yuko imana ifise ubumenyi imbere y'abantu ariko irafasha abantu kugira ngo nabo batere imbere bagire ubumenyi patiri riboire kagabo mbega ego ibyo porofesor karayuba ariko aravuga niko niko mubibona no mu bindi bisata nibyo rwose nibyo rwose mu by'ukuri urabye nk'ibitabo Nta biranga gishasha byose, basha- ego.
eh, ura- urabye bibiliya ingene itangura byonyene ingene itangura byonyene irem- irema ingene isi yaremwe ingene ibintu byaremwe gushika n'uyu munsi ntiharazi ikintu kibisubiramwo ngo ngo si uko byabaye kibitora mu bwenge bw'ubumenyi ngo gisange atari ko bimeze ingene i- ibintu byose byatanguye gushika uyu munsi uko bivugwa mu ntango ya bibiliya ntibaratora ubumenyi ntiburatora ikintu kiza kibihakana kiti si uko byagenze urumva kubizera nta ntacyo biza konona ntacu byonana na kimwe nungane bagenzi tuba turavugana ngaha kuba turi kumwe n'umuganga bi- bi- birananyoheye cyane rwose kuko muri ubwo buhinga cyane burimwo mu bitabo byera nafatiye kuri korowani nsoma inshuro nyinshi na bibiliya narayisomye ndayisoma ndayimara ndanayitunze iwanjye mfatiye kuri korowani urabye nk'umuganga ubushakashatsi bariko baragira ntibashobora kuja ku binivyo ahubwo usanga ubushakashatsi bagira baza kuza gutonga inshuro bavuga gutonganura neza kugira ngo babone neza ibintu vyari bihari kuko hariho byinshi bivugwa n'amajambo uriko urabisoma mu ntango utacu bitahura mugo amaze kugira ubushakashatsi ukaza kubona neza icyo imana ashatse kuva muri ivyo kandi ashaka ndababwire nk'ibijanye n'ibyo- byo- byo kurema twariko turavuga n'ingene umuntu atangura uko abakoze byose ba- babisiguramo ubu rero turiko tubona amasanamu y'abaganga aho ba- bashobora gufotora umwana ari mu nda amaze eh, amezi abiri canke indwi munani indwi zingahe ari muri amazi ari muri amazi ubu bakaba ariho bariko barabibona mugabo imana yamaze kubitubwira byose byumvikane rero yuko umuntu yemera iyo cane cane eh, sinovuga ngo abasanzwe ari abashakashatsi batahora bemera ngo baca baza kwemera umunsi mugabo bagiye mu kwemera bakasoma ivyo bitabo vyeranda ni ukuri boca bagira ubushakashatsi buja kure cane gose bwihuta kuko baba bariko barabona ibintu bavuga bati tuze kwemeza gusa ibintu bihari kuko nta sinovuga ngo hariho igishasha bazana kuko ico gishasha ni ubwenge duhabwa n'imana kandi ico imana itatugejeje ko ntitwaba tubesha ngo turakoresha ubuhinga bwacu tuza gushikako ni igiki kija hejuru y'ikindi patiri riboire kagabo eh, ni igiki kija hejuru y'ikindi muri ibyo mwebwe mwanonose n'ibijyanye na filozofi rero nimvira yuko atawushyira kimwe hejuru y'ikindi mu by'ukuri kuko n- n- n'abantu ntaho bigeze babaho badakoresha ubumenyi bamye bakoresha ubumenyi mugabo ubumenyi bwagiye buratera imbere imana nayo ifatiraho izirabimenyesha izirabimenyesha iziramenyesha abantu eh, uko iri uko bari iyi migenderanire yabo ni- nayo n'imigenderanire y'ibidukikije urumva rero eh, mu by'ukuri nta gitambuka ikindi kiretse gusa ko nka twebwe twemera tuvuze ko ijambo ry'imana ariryo riri imbere ritambutse byose ibindi bigenda bikurikira n'ubwo bumenyi bugenda bukurikira kumbure bugenda bu- bufasha gu- gusigura cyangwa bugenda bufasha kwibaza ku- kubandanya ibibazo mugabo n'ubumenyi bwamyeho abantu bamye bazi ibintu bageze kubisigura mugabo bagasanga ijambo ry'imana naryo ryabisiguye eh, bagaheza bakaraba ingene baza bara- barabyumvikanisha umuhinga w'umuganga eh, mu gisata cyo kubaga musanzwe ni- muri n'umwigisha muri kaminuza muri icyo gisata turabashimiye professeur karayuba richard ko mwitavye buno butumire murakoze cyane turabakengurukiye namwe ko mwadutumiye egome sheikh haruna nkunduwiga umwe mu ndongozi z'abayisilamu nibutse kandi ko musanzwe namwe bwe muri mu gisata kijanye n'indero namwe bwe turabakengurukiye ko mwitavye ubutumire nibakengurike bikengurika n'ubutumire mwaduhaye Ego twibutse abariko batwumviriza ko mwariko mwumviriza ijwi rya Amerika aho twariko turavuga ku bijanye eh, no kunywanisha ukwemera hamwe n'ubumenyi Diane Ndonse nari ndakiremesheje ndabakengurukiye
Diane Ndonse na wewe urakoze cyane abandi mwakoze nimwe mwatwumvizeje n'abamenyeshamakuru bacu batandukanye bagize ico baterera yakoze Innocent Kimenyi yegeranije amajwi hamwe na Engineer Joe yamufashije muhinga bw'ivyuma na Lidiane Nahazwe tuzosubira ejo nkaho twahereye